iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na oriane itanga ishaka mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika kaze ku makuru yo kuri ino saha ababa mu gisagara cya bukavu mu ntara ya kivu yo mu bumanuko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bazindukiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bw'u rwanda bwagirizwa gushigikira abagwanyi ba m23 mu bitero bahanganyemwo n'igisirikare cya leta frdc
Nous, population congolaise, réunis ce jour dans cette manifestation citoyenne, opposons à votre discrétion ce qui suit.
uyu ni jean chrysostome kijana umuyobozi w'ishyirahamwe dynamique de la société civile au congo umwe mu yateguye iyo myiyerekano avuga ko abari mu myiyerekano basaba igihugu cyabo cya kongo ko gihagarika bidatebye imigenderanire n'u rwanda igihugu uvuga ko cyabateye muri nigeria naho abo muri leta yita ababandi leta yita ababandi murantunga bishe abanyerondo benshi muri leta ya zamfra iri mu buraruko bw'igihugu afurika ifise ikibazo c'ikingizo za virusi ya monkeypox virusi y'ibihara canke ubushitsa bw'inkende ayo makuru rero yose turayagaruka ko mu kanya duhereye ku makuru yo hirya no hino ku isi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahare muri nigeria aho leta abo leta yita ababandi bishe abanyerondo benshi muri leta ya zamfara iri mu buraruko bw'igihugu ibindi kuri iyi nkuru ni mugenzi wacu thomas kamirindi abidushikiriza igico cyabaye mu nkengero z'umujyi witwa awuki nk'uko abayobozi b'inzego z'ibanze babitangaje amabandi yitwaje imbunda yabanje gushimuta amatungo y'abaturage abanyerondo babakurikiranye ariko ntibamenya ko amabandi yabateze igico yabarasheho abicamo abarenga mirongo itatu amajyaruguru ya nigeria agwiriyemo imitwe ifite intwaro ubutegetsi buyita imitwe y'amabandi barasahura bagashimuta n'abantu nk'abanyeshuri cyane cyane kugira ngo babagurane akayabo k'imari muri iyi myaka ishize iyi mitwe imaze kwica abaturage amagana n'amagana igisirikare cya nigeria kigerageza guhangana nayo ariko kugeza ubu bikaba iby'ubusa
urakoze thomas kamerindi kuri iyo nkuru handi naho afurika irafise ikibazo c'inkingizo za virusi ya monkeypox virusi y'ibihara bise by'inkende mugenzi wacu thomas kamerindi aratubwira kandi kuri iyi nkuru abantu byibura magana abiri na mirongo itanu banduye virusi y'ibihara by'inkende mu bihugu bikize nk'ubwongereza espanye portugal ubutaliyani ubusuwisi leta zunze ubumwe za amerika na australia nta n'umwe muri bo witabye imana ibi bihugu bikimara kubona indwara iteye byahise bitangira gukingira abaturage bamwe na bamwe bashobora kwandura vuba vuba naho muri afurika ikigo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara afurika cdc kivuga ko muri uyu mwaka abantu barenga igihumbi na magana ane banduye mirongo itandatu na batatu muri bo bitabye imana cyane cyane mu bihugu bine virusi y'ibihara by'inkende yiganjemo ari byo kameruni repubulika ya santarafurika repubulika ya demokarasi ya kongo na nigeria afurika cdc isobanura ko afurika ifite mu bubiko inkingo nkeya cyane zo guha abakozi bo mu nzego z'ubuvuzi bonyine gusa mu gihe virusi y'ibihara by'inkende yaba ibaye icyorezo naho oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ibitse doza miliyoni mirongo itatu n'imwe ariko nta n'imwe yigeze iha afurika
arakoze mugenzi wacu kuri ayo makuru havugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye akaba yaje kuyadushikiriza tubibutse ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bya afurika ababa mu gisagara ca bukavu mu ntara ya kivu yo mu bumanuko muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bazindukiye mu myiyerekano yo kwiyamiriza ubutegetsi bw'u rwanda bwagirizwa gushigikira abagwanyi ba m23 mu bitero bahanganyemwo n'igisirikare ca leta ca frdc temistocle mutijima aradushikiriza ibindi kuri iyi nkuru
abo ni bamwe mu bitabiriye imyigaragambyo yo kuri uyu wa gatatu mu mujyi wa bukavu ni mu mbyino zamagana igihugu cy'u rwanda na perezida paul kagame ku byo bita ubushotoranyi ku gihugu cyabo iyi myigaragambyo yahamagajwe n'imiryango ya sosiyete sivile yitabiriwe n'ababarirwa mu bihumbi ugendeye ku byapa bari bitwaje bigaragara ko bari mu byiciro binyuranye birimo urubyiruko rw'abanyeshuri muri za kaminuza abayoboke b'amashyaka atandukanye abikorera ku giti cyabo biganjemo abatwara abantu mu buryo rusange ndetse n'abaturage basanzwe abo bose bakavuga ko barambiwe icyo bita kubuzwa amahoro n'u rwanda birazwi ko abarimo kurasa kongo batubuza amahoro ari abaturanyi bacu b'abanyarwanda niyo mpamvu ubona ifoto ya kagame izenguruka ni ikigaragaza ko umwanzi wacu tumuzi kandi tumwereka ko tuzahangana nawe kugeza ku munota wa
naje gushyigikira igisirikare cyacu bagira umurava barwane ntidushaka ko igihugu cyacu kigarurirwa n'abanyarwanda ababyeyi bacu na basogokuru bacu batuye muri iki gihugu ubu rero sibwo twagitererana turabyanze turabyanze turabyanze
uretse ubutumwa bugaragara ku byapa bwamagana ubutegetsi bw'u rwanda kandi mu kivunge cy'abigaragambya hagaragayemo n'icyapa kiriho ifoto nini ya perezida vladimir putine w'uburusiya handitseho ngo putine ngwino utabara abanyekongo ku mupaka wa rusizi ya kabiri usanzwe wambukiraho imodoka z'amakamyo ho insoresore ziganjemo abatwara abagenzi kuri moto zasakiranye n'abapolisi ba kongo bashinzwe kurinda umupaka zishaka kwambuka ngo zigere neza rwagati mu mupaka ubutumwa bw'ingenzi bukubiye mu nyandiko yateguwe n'iyi miryango ya sosiyete sivile bugenewe perezida felix antoine tshisekedi ni ukumusaba gucana umubano n'u rwanda imbere y'ibiro bya guverinoma y'intara ya kivu y'epfo bwana jean chrysostome kijana ukuriye umuryango la nouvelle dynamique de la société civile arasoma iyo nyandiko Nous, population congolaise, réunis ce jour dans cette twebwe manifestation, abaturage ba kongo twateranye uyu munsi muri iyi myigaragambyo tubasabye ibi bikurikira guhita mucana umubano mu bya diporomasi n'iki gihugu cyagaragajwe nk'igishotoranyi ntacyo byari bimaze kugirana umubano n'igihugu kiri mu ntambara yeruye na kongo yacu ni des relations diplomatiques avec un pays en guerre ouverte contre notre cher Congo. Deux, la icya kabiri gufunga imipaka yose iduhuza n'icyo gihugu gishotoranye pays agresseur.
uretse ibyo kandi iyi miryango yanasabye ko imitungo yose y'abanyarwanda bakorera muri kongo yafatirwa Trois, la icya gatatu gufatira ibihano by'ubukungu u rwanda no gufatira imitungo yose y'abacuruzi b'abanyarwanda bakorera ku butaka bwa kongo opérant sur le territoire congolais. Quatre, la rupture icya kane gusesa no kuva bwangu mu masezerano yose mwasinyanye n'u rwanda avec le Rwanda.
uretse aha mu mujyi wa bukavu amakuru ijwi rya amerika yamenye ni uko imyigaragambyo nk'iyi yo kwamagana u rwanda no gushyigikira igisirikare cya leta frdc kuri uyu wa gatatu yakozwe no mu mujyi wa rubumbashi mu ntara ya hokatanga iyo yombi irakurikira yari yabereye i kinshasa ku murwa mukuru wa kongo ku wa mbere w'iki cyumweru iyi myigaragambyo ituruka ku mwuka mubi umaze iminsi hagati y'ibihugu by'u rwanda na kongo bigaragara ko yahungabanyije cyane urujya n'uruza ku mipaka ihuza akarere ka rusizi n'umujyi wa bukavu abanyarwanda bari batunzwe n'imirimo bakorera muri iki gihugu gituranye umunsi ku wundi bari babuze ayo bacira n'ayo bamira aba ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika ku mupaka wa rusizi ya mbere kugaruka bitewe n'uko muri kongo baduhakaniye ko tu- nta munyarwanda ugomba kuba yakomoka kiratugiraho ingaruka nyinshi mu mibereho Oya, bwe- nyine turabona ubuzima bwacu turaba buhagaze kubera ko nta kindi cyo gukora mu rwanda ubwo ni ukugenda tukicara imibereho urumva irahagaze kuba duhagurukira tujya gu- gushakira hakurya muri kongo ni uko tuba tubona ko ariho byibuze bigerageza kuba umuntu yagira icyo akurayo ubwo rero iyo byanze nyine urumva ko ubuzima burahinduka imibereho niba waguraga wabonaga ikiro cy'umuceri ushyira abana mu rugo cyangwa ikiro cy'isukari n'amafaranga agenda ya mituweli ubwo kwago ugenda wungikanya niho tuyakura urumva ko ubuzima burahinduka mu mpande zose nyine ubuzima buka- bukarushaho kuba bubi nyine kugeza ubu byinshi mu bihugu bituranye by'u rwanda na kongo byirinze kugira icyo bitangaza ku mugaragaro kuri uyu mwuka mubi w'amakimbirane ututumba hagati y'ibi bihugu byombi icyakora mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika bwana vincent sempija minisitiri w'ingabo wa uganda yavuze ko igihugu cye cyifuza ko iki kibazo cyakemuka bitaragera kure
nk'ihame twe nka uganda ntitwifuza ko hari umunyamuryango wacu mu muryango wa afurika y'iburasirazuba wagirana amakimbirane n'abandi bagenzi bacu ntitwifuza rwose ko hari umwe muri twe wagirana n'abandi amakimbirane rero turifuza ko niba hari ikibazo gihari ikibazo icyo ari cyo cyose mu karere cyakemurwa mu buryo bwa kivandimwe bitagiye mu makimbirane akomeye
Nibutsa ko intandaro y'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo yaturutse ku bitero by'umutwe wa M makumyabiri na gatatu byongeye kubura mu ntara ya Kivu ya ruguru u Rwanda rugashinjwa n'umuturanyi warwo gushyigikira izo nyeshyamba icyakora ku ruhande rw'u Rwanda naho ubutegetsi ibyo burabihakana ahubwo bugashinja Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda abaperezida bombi ni ukuvuga Paul Kagame na Felix Tshisekedi baheruka kuganira kuri telefone kimwe mu byamenyekanye abategetsi bombi bumvikanye ni uko perezida wa kongo yemeye kurekura abasirikare babiri b'u rwanda icyo gihugu cyari cyataye muri yombi abo kongo yavugaga ko bafatiwe ku rugamba barwana ku ruhande rwa m makumyabiri na gatatu mu gihe u rwanda rwo rwavugaga ko bashimutiwe ku butaka bwarwo barimo gucunga umutekano teristokere mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda urakoze cyane temisitokere kuri iyo nkuru kandi naho leta y'ubwongereza itangaza ko abimukira ba mbere binjiye muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko bazorungikwa mu rwanda guhera ku itariki cumi na zine z'uku kwezi ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu veniste nshimiyimana mu itangazo yashyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu y'ubwongereza iravuga ko yatangiye guha impapuro z'integuza abazoherezwa mu rwanda aho nk'uko bivugwa na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu priti patel bazashobora kubaka ubuzima bwabo bundi bushya mu mutekano abakozi b'iyo minisiteri batangiye kuganira n'abarebwa n'iyo gahunda bazoherezwa mu rwanda kugira ngo bayumve neza kandi babafashe kwitegura mbere yo guhaguruka ikinyamakuru daily mail cyatangaje ko abagera ku ijana ari bo bahawe impapuro zibateguza amasezerano ubwongereza bwagiranye na leta y'u rwanda ateganya ko abimukira bazoherezwayo bazacumbikirwa ku buntu bakavurwa kandi bagahabwa amahugurwa mu gihe cy'imyaka itanu kugira ngo bashobore kujya ku isoko ry'akazi iyi gahunda iteganya ko abazoherezwa ari abageze mu bwongereza kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa bibiri na makumyabiri n'ibiri binjiye mu buryo butemewe n'amategeko bakoresheje amato mato cyangwa se bihishe mu makamyo mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka hinjiye abagera ku bihumbi bitatu amashyirahamwe arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu ayunganira abasaba ubuhungiro za kiliziya ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bamaganye iyo gahunda amashyirahamwe atatu arangajwe imbere na sendika y'aba abakozi PCS ikomeye cyane mu Bwongereza bajyanye ikirego mu rukiko rw'ikirenga mu kwezi kwa gatanu abagabo babiri binjiye bari mu ikamyo umwe ukomoka muri Eritrea wahageze mu kwezi kwa kabiri undi ukomoka muri Iran wahageze mu kwezi kwa gatatu batanze nabo ikirego bavuga ko badashaka ko ubusabe bwabo busuzumirwa mu Rwanda ikinyamakuru Daily Mail kivuga ko hari abandi icumi basabye ko basubizwa iwabo aho koherezwa mu Rwanda amashyirahamwe agoboka abari mu kaga aravuga ko hari abimukira bagerageje kwiyahura aho kujyanwa mu Rwanda hari uwohereje ubutumwa bwa videwo abwoherereza minisitiri w'intebe Boris Johnson amubwira ko nta yandi mahitamo uretse kwiyahura haracyakorwa iperereza ku musore w'umunyasudani wiyahuye ageze mu bufaransa ku cyambu cya kale amaze kumenya ko niyambuka akagera mu bwongereza azoherezwa mu rwanda yasize abwiye inshuti ze ko kubaho ntacyo bikimaze ikigo instalo gikoreramo abanyamategeko kivuga ko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kimwe n'abandi baminisitiri adafite uburenganzira bwo gusinya amasezerano mu rwego mpuzamahanga atabanje kubihererwa uburenganzira n'inteko nshingamategeko minisitiri puriti pateri yashimangiye ko atazacibwa intege n'abiyemeje kurwanya igikorwa cye avuga ko kiri mu nyungu z'abaturage mu ikubitiro leta y'ubwongereza izatanga miliyoni ijana na mirongo itanu z'amadolari azakoreshwa mu bikorwa by'iterambere ry'u rwanda kugira ngo abo bimukira babyungukiremo
urakoze cyane venuste urakoze cyane venuste kuri iyo nkuru ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka muri kano kanya tuwumvishe igice cy'ikiganiro mugenzi wacu eugenie mukankusi yaduteramishije
murakoze igitekerezo cya vanga inganzo cyaturutse muri bamwe muri twe nibuka ko naje mu ba mbere rwose bakigize duhamagarana kuri telefone mu bihe bya kovide cya gihe abantu bari muri gahunda ya guma mu rugo twese turi mu nzu buri munyamuziki yaratekerezaga se ejo bizagenda bite tuzaramuka gute nta gahunda n'imwe muzi ko mu bintu bya mbere byakozweho na kovide hari harimo utubari kuba rero utubari twarafunze buriya byakoze cyane ku banyamuziki ari nabo nyine twaje kwishyira hamwe cyane cyane aba bafite ibyo dukunze kwita ama orukesitire abaririmba ku giti cyabo ariko bakunze kuririmba mu bitaramo mu tubari mu mahoteli aho hantu hatandukanye nibo bakozweho mbere na mbere kuko usanga benshi ariko kazi konyine bari bafite bagifunga rero rwose uhita ubona ko ubukene buhise butongora inzara ibibazo bikomeye bamwe bararwara hari n'abo kovide yahitanye hanyuma rero dutangira gutekereza ko ushobora gusanga impamvu ikomeye twese nyine twagiye duhura n'ibyo bibazo ari uko usanga buri umwe umwe ku giti cye ari nk'aho ari nyamwigendaho ugasanga ntuzi amakuru ya mugenzi wawe yari asanzwe ajya gukora mu kabari anakorera amafaranga afatika ariko yataha nyine ntumenye ngo ataha he ntumenye ngo abayeho ate uretse nyine hariya umubona aririmba nta kindi tuzi tukaba dufite ikibazo gikomeye cyo kutamenya kwizigama ugasanga akenshi iyo umuntu yakoze gutyo bamuhemba ku munsi ari amafaranga ari butahane ariko akaba yagera mu rugo ntube wamubaza n'ayo guhaha ntube wamubaza niba agira mituweli ntube wamubaza niba yishyura umutekano cyangwa atanga n'imisoro kubera nyine kutamenya nibaza ko ari ukubera kudasobanukirwa ko wenda ari umwuga ushobora gutunga umuntu ibyo bintu byose rero byatumye tuba mu ba mbere bakozweho na kovide dukomeza twungurana ibitekerezo cyane cyane kuri telefone kuko tutari twemerewe guhura tuvuga tutetse tubigenze gute duhuze gute hanyuma tuza gusanga ko dukwiye gukora ikintu cy'ishyirahamwe byadufasha guhura twese hamwe uko niko rero vanga inganzo yavutse twabanjije guhura n'ikibazo cyo kuvuga ngo ese tubyite ngo iki ese riraba ari ishyirahamwe muzi ko haba amoko ya y'amashyirahamwe menshi hari habaho asosiyasiyo koperative ariko noneho tuza gusanga ku bw'amahirwe rdb yaratangije ubwoko bushya bw'amasosiyete bwitwa community benefit companies amasosiyete abyara inyungu za rubanda abyara inyungu yego yego iba ari sosiyete isanzwe yemerewe gukora ubucuruzi ariko noneho ikaba ifite n'inshingano by'umwihariko zo kubyara inyungu za rubanda iyo rero niyo twahisemo gukora kugira ngo bidufashe
bwana mitari tukiri kuri iyo ngingo wowe wanabaye muri biriya bihugu twahoze tuvuga kare biteye imbere muri muzika nawe mbere ya covid cumi n'icyenda wabonaga ko ikintu cyo kutishyira hamwe kw'abanyamuziki mu rwanda ari imbogamizi ku iterambere ryabo yego harimo abisanze babuza nk'ibyo geni yari avuze icyo gihe cya covid abantu babaye abari bari nka mugendaho benshi bagize ikibazo ariko mu gusubiramo byo yari yavuze ko byatubereye isomo tukavuga ko twishyize hamwe wenda ntabwo tuzi ko covid itazongera agaruka cyangwa ikindi kintu nk'icyo kimeze nkayo urumva ni ibintu byadutunguye kabisa byatunguye isi yose hazaga ibibazo bikagenda hakaza n'ibindi bikagenda ariko nyine aho covid yaje niho habe- habaye ikibazo gikomeye Eh, kuko twisanze kabisa bikenewe kandi ngira ngo next time ntabwo tuzi ikizaba ntabwo niteguye ikindi kintu ariko icyaza cyose ngira ngo mu gihe kiri imbere dushobora gusanga twiteguye wenda dufite n'ukuntu wenda mm, dushobora no kuba dufite na- n'ikigega wenda cyacu cyaba musicians eh, eh, ba- ba- ba- bash- bashoboye kubikamo wenda kikaba cyadufasha habaye ibibazo nk'ibi Mm.
urumva Mm, ibyo bira- biranjyana ku, ku, ku mikorere y'icyo kigega eh, mademoiselle uwimana mushyizeho rero mu- murahuye mutangije iyo sosiyete nta n'ubwo ari ikigega ni sosiyete yitwa vanga inganzo iyi sosiyete iteye ite izakora iki izamarira iki abahanzi mademoiselle uwimana jane
vanga inganzo cbc navuga ko ari ni sosiyete y'ubucuruzi ariko ah, ku rundi ruhande ikaba na sosiyete igamije guteza imbere abanyamuziki by'umwihariko ni ukuvuga ngo ifi- ifite izo nshingano uko ari ebyiri iyo hajemo rero ubucuruzi kuko twebwe nta nta kindi dufite ducuruza ntabwo ari ukuvuga ngo ni igishoro cy'amafaranga ahubwo ni za mpano dufite hari hari abafite impano zo guhimba ibihangano byabo bikaba biri ku isoko hakaba n'abandi bafite ah, impano zo gukora umuziki wo gusubira muri ibyo bihangano Ah, ari nabo usanga igice kinini dufite muri ayo ma orukesitire abo ngabo rero tuzafatanya mu bijyanye no kubashakira akazi turashaka kubanza kurwanya ubushomeri kugira ngo buri wese mu banyamuziki bahari ah, areke kumva yuko mu gihe byakomeye mu gihe habaye ubukene eh, icyahita cyihutirwa ari ukujya gushaka imfashanyo ari ugushaka uwo yifashisha ahubwo yibuke yuko nawe ashobora gukora nubwo byaba ari mu bihe bikomeye akagira icyo yinjiza kuko birashoboka hari hari uko gukora mu tubari n'amahoteli bitandukanye birumvikana ko um, kwishyira hamwe kwacu hari ibyiza bi- bi- bi- bizatuzanira bikanatuma eh, tugira amahirwe yo kubona ako kazi kurusha abandi harimo kuba tuzaba abanyamwuga kuko tuzajya tubona amahugurwa agamije kutwigisha ubunyamwuga mu buryo bworoshye harimo eh, no kuba eh, tuza ku rundi ruhande tuzabasha gukurikirana eh, ibijyanye n'amasezerano y'u- y'umwuga y'imikorere n'imikoranire yacu n'abo banyamahoteli n'abanyatubari tuzakorana n'abanyamategeko twamaze kugirana nabo amasezerano bazadufasha kugira ngo haba ku ruhande rwa vanga inganzo ubwo ni ukuvuga ku ruhande rw'amaorukestre turi kumwe ndetse no ku ruhande rw'abo ngabo bazajya baba baduhaye imirimo habeho rwose kubahiriza amategeko kubahiriza ya masezerano um, ku mpande zombi tuzaba twashyizeho umukono ku murongo wa telefone dufiteho abantu babiri dufite malik tukagira na freeman reka duhere kuri malik ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi ry'amerika yego mwakoze cyane Oh, oh, tujya tubabona mu makaraoke hano mu gihugu mu makonseri atandukanye mu tubari none ndashaka kumubaza ni gute ni gute bakorana n'aba- n'abahanzi ba nyir'ibintu ba copyright jisite kugira ngo nimba hari inyungu babonye iminsi itanu baba bakoze yewe na wa muhanzi n'igihangano ufite copyright kuri cyo ba- ntagire kuko ah, hari igihe hazamo ibibazo bitewe n'ukuntu wenda wowe ukora karawoke winjiza cyane kuruta nyiri nyiri nyiri igihangano bwite ndetse hakaba hazamo hakaba hazamo ayo makimbirane yo kuvuga ngo niyo mfite indirimbo ariko sindi kwiza cyane nk'uko o- ukoze karawoke y'iyo ndirimbo yinjiza Mm.
None ndabaza, ni gute ni gute o, bakorana n'uwo n'uwo nyiri igihangano kugira ngo havemo amakimbirane hagati ya nyiri indirimbo bwite ndetse n'uwo nguwo uyikoreye nakwita nka bindi cyangwa se uyirinda muri karaboke ahantu runaka murakoze cyane Um, ndashimira cyane Malik iki ni ikibazo cyiza Uh, nk'uko nigeze no kubikomozaho usanga ari ibintu twakomeje gushinjwa bakeka yuko hari tudafite ubushake bwo gukorana n'abahanzi na ba nyiri ibihangano ariko mu by'ukuri ubwo bushake burahari ndetse n'ubushobozi burahari kuko hari uburyo buteganywa n'amategeko bitakagombye no kuzana amakimbirane ahubwo aho ikibazo cyari kiri mu mizi ni kuri kwa kwishyira hamwe kuko ntabwo ari ntabwo ari nyiri igihangano gusa tugirana ibibazo wenda ntabwo njye nta kibazo nigeze ngira kuko ahanini nkunze kwibanda ku ndirimbo ziba zaratangiwe uburenganzira ku rwego mpuzamahanga ariko nk'abakora indirimbo baba badafitiye uburenganzira wenda reka tuvuge ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'u rwanda nk'iz'abahanzi nyarwanda usanga umuntu ahantu akorera ni ahantu hadafite aderese wenda afite odiyanse abantu be baza kumureba mirongo itanu cyangwa ijana cyangwa magana abiri bikagarukiraho ariko na nyirakabari ubwe umubajije utese uriya muntu ukorera hano ni uwa hehe ushobora gusanga atazi aho abarizwa ushobora gusanga atazi amazina ye y'ukuri dore ko usanga inshuro nyinshi tuba dufite amazina dukoresha kuri siteji yo mu muziki nyine azwi cyane ariko ugasanga izina ry'umuntu nturizi uwo muntu rero urumva kuba mwajya kumvikana uburyo ari bugirire akamaro abandi bahanzi ba nyiri ibihangano kuba washyiraho ibihano bimukurikira uwo muntu akora wenyine byasaga n'aho bigoranye si ukuvuga yuko ayo mategeko adahari si ukuvuga ko ibyo bihano bidahari ariko kuba wagirana amasezerano n'umuntu ku giti cye ni ibintu bitari byoroshye nibyo rero nabyo biri mu byo twaje kugira ngo tubashe kubishakira inzira nziza ni ukuvuga ngo noneho kubera ko ni kampani nini kandi irimo ari abafite ibyo bihangano hari ba nyiri ibihangano twirirwa dukoresha hari natwe nyine abirirwa babikoresha twese duhuriye muri iyo kampani hari n'abari hanze batari muri iyo kampani ariko noneho urumva kubera ko turi abantu bafite aho babarizwa turi abantu bagendera ku mategeko bashobora gushyiraho amategeko nyine ajyanye n'ibihano ari ayo tugenderaho cyangwa se bikaba n'ubwumvikane ariko kandi bikaba byakozwe ku rwego rw'abantu benshi bishyize hamwe nibyo rero tuje gukemura mu busanzwe ayo mategeko arahari ariko usanga henshi adakurikizwa bitewe no kuba nyine ba bantu bakora bakorera aho mu tubari mu bitaramo ahantu hatandukanye atari wa muntu wakurikirana ushobora gusanga arimo akora igitaramo ukumva ko koko yakoresheje ibihangano by'abandi ariko mu gihe ukisuganya wenda ngo uze kumubaza uteke uri mu biki ugasanga yarangije igitaramo cye yanagiye cyangwa akaba ndetse usanga kuba wamukurikirana bitoroshye ariko kuba ari wa muntu ufite ahantu abarizwa hari inyungu azaba afitemo kuko hari ikindi kigero cy'ubunyamwuga bizamugezaho ariko nawe hari inshingano azaba afite kuko mu gihe atagifite ubushomeri akaba afite n'akazi akora agahembwa umushahara ugaragara atari ntisha ntikize kuko buriya hari igihe ushobora gusanga wenda abantu banavugaga bati yarakize kurusha nyir'igihangano ariko n'ubundi akora akazi k'intica ntikize hahandi bamuhemba inzoga ugasanga yatashye yasinze ukagira ngo ni wa muntu ufite ikintu yigejejeho kandi mu by'ukuri atari atari akazi atari umurimo unoze ari gukora atari akazi nawe kamushimishije ni niyo mpamvu rero dushaka kuzamura impande zombi ngo wa muntu agire akazi kamushimishije abashe gutanga umusoro wa rwanda reveni abashe gutanga iyo twavuga ko ari nka porosantaje wenda ni nk'umusanzu agomba gutanga kugira ngo wa wundi nyir'igihangano nawe azamuke ye gusigara inyuma ariko nawe nyine aba afite uburyo abayeho bufatika
nk'uko mubyumvise rero muradutunga icyo kiganiro cyari kumwe na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma aho yari ko araganira ku buzima bw'abahanzi mu Rwanda arakoze cyane kuri icyo kiganiro ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe nawe nitanga ishaka ndashimiye Dieudonne Cyubahiro yamfashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabateguriye hamwe n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma tubahamagarire kubandanya mwumviriza radiyo ijwi rya Amerika site yacu internet aho mushobora kuronka ayandi makuru ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com eh, facebook yacu na twitter na instagram aderesi yacu ni voa radio yacu naho nyine murashobora kuharonka amakuru menshi nk'uko bisanzwe minsi yose tubararike kandi yuko mubandanya mwumviriza radiyo ijwi rya amerika ah, ku mirongo migufi ya shortwave mu burundi ni metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda hoho ni fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri radiyo ijwi rya amerika mwakoze mwese